Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, guys. Hello, my beautiful people. Good morning, good afternoon, wherever you are watching me from this Vera TV program in the building. oh yes guys i greet you i greet to appreciate you all thank you for subscribing to my channel thank you for being there for me thank you for supporting me thank you very much i appreciate you all my reference all over the world and the one that is still watching my video thank you very much and please don't fail to hit the subscribe button please and give thumbs uh, give thumbs up to this video give thumbs up my beautiful people and then please subscribe when you subscribe you go know get things What they do for here you go know wetin they go on you go dey follow up my beautiful people Now, so no time to check time my beautiful fans my beautiful people all over the world so please subscribe and you press that bell and that one go give you alert when be say if i don live video or i upload so you go know get things When be say what they do for here so i thank you and appreciate you for supporting me so god go bless now. so my time wan break today and two yes anniversary is near is next tomorrow here on the 14th that is next tomorrow guys so please support me and be there and subscribe so that you know when i'll take enter now next tomorrow now it can be my beautiful people i thank you and appreciate now a lot so please don't fail to subscribe please don't fail don't fail to subscribe guys you understand so next tomorrow i'll be my one year anniversary so in the evening so try to follow me and make me put them on saturday so that many of our refers many of our people will have chance to follow us guys so be there and try to mm, watch yes so if any way you can support anything not too big not too small you can support me. God bless you all. I appreciate you. And you need to come and see that wonderful day. Yes, yes, yes, my beautiful people. So now, so let's go back to our Ogmoge topic, my beautiful fans, my beautiful people. God will bless you. I appreciate you a lot. So what it make me come here today? Now, wait till be say one of our sister come here. So now, sister yesterday, I'm not upload. I just day busy. Now, no, this anniversary of 18 i'm so so so so busy my beautiful people so now waiting make me i not fit upload i not fit do video yesterday so one of our beautiful sisters she dey uh, europe for here my people she bring one matter come when e be say the matter self shock me and e be say no be more i will still talk i just see my. i quickly use and do short video maybe later i will do live video about as we they do normal now as usual as we fair one before so waiting make me quickly wan do this video my beautiful people there is one of our sister she live in europe although i don't want to mention the country so when she she dey here she don't marry and the man don't marry understand they don't get two picking two boys I bet that boy or girl something like that i don't know so they get two picking, my beautiful people so this man did dey work before you understand so they don't be long time you understand Not be your momo they still be for for marriage again so as they can't date together you understand when husband and wife they date together now so of which this our brother fair the work you understand <coughs> sorry my people this our brother first dey work before you understand so as see they work this our sister self. still they do work Now he make this life it's good make woman still get what they do Not be like all those when they say my husband o oh, my husband Oh my husband but but at the time it's good for a woman to say my husband but at the time you need to still do something as a woman wetin come up my people so this our brother they work this our sister they work you understand they get to picking that one boy one girl or two boys something like that so they get to picking. I brought here the day my beautiful people So they can't they oh, they can't they work, the man, the work, the woman, they work, the man, the work, the woman, they work, they are two, they work, they are two now working class, man and husband and wife. So wetin go happen, my beautiful people will be say come shop. me. Yesterday bring the matter come. So I say me I could use and do video this morning, this afternoon, my beautiful people. So Mona sip give up on our opinion. Drop your opinion, no insult. You drop your opinion and like the video. So I say later, something can't use body, touch body. This our brother, she he can't lose work as he lose work my beautiful people Now in this sort now you know when man lose work now work no e dey don the dey portion of those kind of matter He lose work Now na go, no you know too much explain what it happen when the man lose work no be say contract finish all those kind of thing so to use body touch body maybe say this our brother come lose work so after them my beautiful people so this woman come dey see they console the man No, now you go see pay the man one kind one kind so this man na come begin dey stay house na dis woman come dey salt na dis woman come dey maggi house rent children school everything you understand my beautiful people na dis woman come dey do am the so dis woman no still complain no women na because okay if first still first dey work before they their two first dey work maybe the man lose work or you understand so this our sister come try to dey carry all the responsibility as e try to carry all the responsibility na house rent o oh, gbogbo na no as abroad be na e no easy you oh, take care of two pikin man and you and as be as water understand? Water be gbogbo e gbogbo e, understand? So you need to carry the responsibility woman call the carrier For one month, two months, three months, four months, five months, almost get it to one year and three months. This our sister begin to carry this responsibility. The man they smoke, na him go buy something for the man, uh, cigar when the man they smoke, na him go feed everything, na him they buy for the man, go see they give the man pocket money. My people, if you not be saying a good man, what is the man supposed to do? She be when him know say lose work, so something use body touch body, they put one for them. She be go look for another work after a year and three months wey This woman take take no e no easy now. wake up bogo bogo bogo. na no this. abroad matter as e be so this our sister now. three year and three months she can't call us say my girl still look for another job even though na minor anyhow any high be at all at all na ain't bad He go find work He go find work He go find work He go find work this our sister come begin the wait The wait this man go find work if you want go i need this one o oh. i need that one o oh. i need money o oh. i need this o i need that o Now this our sister take dey support for this one year and three months one year and three months body don they don't. the woman come say I abeg my oga oga beg. still look for job the man said, the man walk out. off the man say why you go to use work till they disturb me eh he never see work eh make he regain himself if he regain himself he will go find work let me come say ah you not sick no be say you sick no you know they sick Now as just say something use body touch body Now dey tell the man make he make he stay house okay now you dey tell and say eh, make he fair reconnect go say either eh, at all at all you know as e work but although they still they pay the woman money na but you know abroad na expensive expenses my people money go pass money go pass so this our brother called they try to they give excuse excuse excuse excuse all the time this brother no wan find work and the worst part go the task this our sister he need money for cigar he need money for this he need money for that Now this ancestor go say, ah, wetin go they happen? You know go fit do this one. You see fine work. Whether now he go purposely go do wetin they go tell sack for work, maybe say he go come sit down for her because go dey use in take dey disturb am. He be not complete. till one year and three months, a year and three months. Now he come take complain say fine work. He said this my brother no, he no care. He no even the fee. Say ah, this my wife still they try. Ah oh, make I see support. You know there are some responsible man when that kind of thing happen to A year and three months, you just sit down for us doing nothing when you know children be they there that strength be water food no na children no you go buy clothes, you go buy this one only this our sister and him dey all of them okay this man now as a responsible man as our be better men they do for outside She be as a e see say this woman don dey carry responsibility he go see do even though this woman not supposed to tell am talk less of a year and three months this our sister supposed to use mouth tell her say are you still look for because they don't marry eh he marry oh eh we marry oh you understand eh this one that one oh abi you wan call driver na this our sister say no it's not that he dey drive you he no he say make you comot for house no but you sleep for work and still use it to support this family please he body dey don he say this one brother guyo dey give excuse guyo dey give excuse so so quarrel guyo dey give excuse na him come say no be quarrel Okay, as a responsible man, my beautiful people, What did this man supposed to do. She be this man, this woman, our sister not supposed to use man. They tell him, man, say, are ah, you look for job? Eh, that good or bad, nothing too small. They see 100, they see 500, see until they say they support the family, then everything will be working well. Not knowing that this man no one work again because he see say his salary still goes more. say he go feed, they take care of the family. Now he got to say, ah, he no tire but he say this our brother here say eh you dey work na why you dey complain na eh you this one na abi because you come dey give me money make i my own keep him abi i take speak the english eh eh keep him then when they dey give person money na take still you understand the woman say he dey do am he go tell am say he don tire you find work he say na wetin your big problem be that he say nothing this man no tell am house wey no cost is there eya and one month wey no call house o. Oh make e find their opinion make dem give am advice So oh, this man begin dey call house They begin dey use this salt take dey baff this our sister eh na so una be abroad women na so una be he say his sister for house and him mama They begin dey use sweat take dey baff am na wetin make am break am come here my beautiful people im mama for house the boy mama and his sister begin dey use sweat dey baff am when im brother get this one that one you no complain now nah, nah. when im brother no you come get war abroad women na so una spoil na so una yeye e e na you go see jam una ah, go dey cause am you wey no dey abroad you dey go. you don't know wetin They happen for you don't know as be be for here you na na not even here in your side una do not begin the insult am begin the one find where to dey dey throw what to give am he try to explain they say he no get any explanation they no want here. The time when their brother get money, the time the mama say, the time when Piki get money, when they take off you, when he marry you, you no complain. Nah, nah, how many year, how many year, if pikin they carry you, you are your children. Not be me, you, you and my children. No. Oh. He say you and your children. Piki know they carry on since then. Just only a year and three months now, you don't they complain. I say, he no complain. He say, make he keep explanation to herself. They no let her explain They no let her talk wetin happen make e still explain the other side of the story for them. You see, they refuse the man dey fire dem the sisters dey fire am the man dey fire am the sister and the mama dey fire am for us. then e go say wetin he want to. he don't tire may he no go kill him so he say the thing na don worse for am but he they go and go dey talk talk They go say go dey talk even they talk to me yesterday me say if i want. i wan share tears my beautiful people more na help drop this opinion wetin go be the next fan those say they marry What wetin go be the uh, thing wey this our sister go do now He say now now so so talk talk He call the talk because the the the problem the the the, the everything the load is too much for her. Una know na abroad na the load and everything is too much for her and this man is not helping issue at all. He no dey help issue. He no even want to do something they see they see pet oh my wife okay no problem my darling okay no wahala i will try to look for something you try to even show appreciation as in ah my wife you try I'm not sure you go fit i not believing you go fit do like this oh. e i no expect this kind To you try he said nothing like that comes out the next thing when he go see na insult from house him mama and his sister na they come the true insult They give her. say when he dey take care of them. when he come marry am everything come begin They go begin the nyama pata begin dey throway yeye yeye wo like say e kill person like saying get wetin e take offend person my beautiful people e say more help am top for this thing because the thing now don't tire the thing now they give am headache e no dey fit they sleep for night If he cook before he go call the man go eat am he go smoke he go do everything He said, just feel comfortable like zen nothing they happen e no wan even make attempt to say okay let me okay my people for abroad if woman they lose work man they lose work when it comes to like that maybe your contract finish you no go find another work yeah contract they finish when contract when you say if it be one year if it be six months it be two years if it be three years both sef contract they finish for their work when e finish maybe they not take them for the same work again They will go to another place and look for job This our brother don't want to look for job for since a year and three months. He don't want to look for job. That is three a year and three months. That is 15 months. My people, 15 months now. Now banana. 15 months now, just one month. This our brother not just bother to say make he do something, make he look for better thing to do. He no concern now. He just feel at home because say if they give her money, mm, you want buy cloth, he go the buy cloth. If they he go give her money, go buy cloth. Eh? Now December, I said now December they come now na only one the thing I do, they get am crazy head no enough. They feel they sleep for now because of the worriness and the trouble and the stress and all that all come out together So my beautiful people, I beg una drop on opinion. Wait till una think where this our brother go, sister go do. He said because he don't tired. The way mama cut the talk and his sister, he better say go leave the marriage because he no fit go kill himself. Una knows her bro side be, but I only tell say make he cool down first. This one never reach to say make he leave him man. But at a time, make the man still help issue. Make the man still know what is good at, at the same time. Make he help this wife out. Now a wife when your work finish you look for another one not at the end because now nah, this our sister not cut us say ah still help me I beg, still look for work anyone at all make we still take the support as a good family in na comot Now that time this our brother come take remember say get mama he get sister that means he purposely dey do wetin he did do Now him mean say yes okay so aunty say you no go talk e no know say you go call your mama because you dey give am money because you dey cook you dey do everything dey pay house rent dey carry all bill how many women dey do am for abroad now say you try you are a woman although we women we support our mama, but at the same time a man still need to show, show appreciation to show say ah my darling wife or one or two to you you too much thank you for supporting me thank you for covering my shame you understand i don't know why some men are so wayward and i don't really know how to put that word some of them oh, many of them have brain they have sense they think smart But this man now just feel as if nothing they happen. Now, now, because of this, our sister can't talk now. This man got to go to Bongo, go, they call his sister, begin to insult this our sister. Is that a good thing? Okay, since he died this our sister, say, he got mama, he got papa. If he can't carry this kind of thing, give him, fight go set for us. Because nobody want me, he won't die. Nobody want me something happen to you, he won't be king. Not at all. Nobody want me something happen to your pikin. So now everybody they protect you because he no he don't know how to start. Because if your mama, this our sister, if your mama or your sister see here now, while I go see come, they begin to use sweat, they bath each other. Now what make it they prevent because two two wrong cannot make it right. You understand? So let me make it the, the, the, the cover. So my beautiful fans, my beautiful people, please drop your opinion. Drop your opinion, my people. Drop your good comment. Drop your comment. And please don't forget to like this video. So we'll go use and do live video. More and see call put. More will see talk to this man. And then more see give her advice what to do. I beg my beautiful fans. Yesterday come. Yesterday they busy. So I'll say, okay, this morning, now I'll quickly do this one. Maybe later in the day, I don't know, tomorrow anytime. We'll go use and do video. I'll go write them there. So thank you very much. Drop your comment. Drop your opinion thank you very much i appreciate you all thank you and thank you thank you so much please don't forget to like this video my anniversary is next tomorrow guys thank you all right guys i'm about to go now bye bye bye bye bye